iyi ni radiyo ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi mu kinyarwanda mwiriwe neza nshuti mwese turi kumwe kuri munsi wa gatatu itariki mirongo ine zine y'ukwezi k'umunani umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu muri kumwe na federike nkurikije
benshi bari mu biganiro basaba yuko umukuru w'igihugu yotwara ibiringo birenga bibiri
uyu ni musenyeri Justin nzoyisaba avuga kuri bimwe mu byashyikirijwe muri bya biganiro bihuza abarundi hagati mu gihugu iyi nkuru cyo kimwe n'andi makuru yerekeye ikibazo abarimyi b'amatomate mu ntara ya cibitoki bafise turagaruka ko mu kanya kari imbere umurwi w'igihugu ujejwe gutunganya ibiganiro hagati y'abarundi sendeyi wamenyesheje bimwe mu byiyumviro abarundi batanze mu kiganiro eh, ki- mu kiringo c'amezi ata- atandatu umaze ushinzwe mu byo bashikirije harimo ko ibiringo by'umukuru w'igihugu vyovanwaho kugira ngo umukuru w'igihugu ashobore kwitoza inshuro nyinshi zishoboka kuri uyu wa gatatu umukuru wa sendeyi yahaye ikiganiro amenyesha amakuru n'inkuru rero ya mugenzi wacu Eloge Wiri Kaneza Umukuru w'umugwi w'igihugu ujejwe gutunganya ibiganiro hagati y'abarundi yabwiye abamenyesha makuru ko umugwa arongoye watunganije ibikorwa mu ntara n'amakomine y'igihugu ahatari hake Musenyeri Justin Nzoyisaba yasiguye ko baba bagize amahirwe yo gushikiriza ivyiyumviro vyabo mu kubivuga canke abanditse gusa bose babikoze babanje kubicisha mu nyandiko Musenyeri Nzoyisaba yanamenyesheje bimwe mu vy'ababajijwe bashikirije benshi mu bari mu biganiro basaba yuko ibwirizwa shingiro ryoja hejuru y'amasezerano yarusha abari mu biganiro bose bavuga ko abahoze barongora igihugu batoja mu nama nkenguzamateka igihe batatowe ngo baje muri urwo rwego abari mu biganiro kandi basaba ko urwego rw'ubutungane rwoja ku rugero rumwe n'urwego nshingamategeko n'urwego rwa leta guhagarika ubukozi bw'ibibi bufatiye ku bya politike gukura utunenge turi mu ibwirizwa shingiro no gukosora amakosa yibonekeza mu masezerano yarusha abari mu biganiro bashikirije ko hohinyanyurwa ibwirizwa rigenga amashyirahamwe adahanira inyungu za politike kugira ngo akore ibiyaraba gusa ibwirizwa rigenga amadini n'amashengero kugira ngo nayo nyene akore ibiyaraba gusa benshi bari mu biganiro basaba yuko umukuru w'igihugu yotwara ibiringo birenga bibiri Abajijwe gutomora ku bijanye n'ikiciyumviro ca nyuma Musenyeri Nzoyisaba yasiguye bikurikira uko twumvise abanyagihugu bavuga umukuru w'igihugu arangije ikiringo cy'imyaka itanu bisobanurwa ko yosubira akagaruka mu biyamamaza bakugurura bijya byo kuvuga ngo manda zibiri ni ukuvuga manda bica bisobanura ko ari imyaka cumi gusa agaca ataha ariko abaru- abarundi bavuga bati ahejeje imyaka itanu nagaruke mu bandi nitwamuha amajwi tuyamuhe nitwayamwima atahe yongera agaruke yongera agaruke yongera agaruke yongera agaruke nico abarundi benshi bavuga umugwi w'igihugu ujejwe gutunganya ibiganiro hagati y'abarundi wemeza ko bumvirije wongera wakira ivyifuzo vy'imigwi itandukanye muri iyo harimo urwaruka abanyamigambwe abaserukiye amashirahamwe atandukanye amadini n'amashengero ariko rero gushika ubu nta bitigiye nyezina ufise vy'abatanze ivyiyumviro oya nukuri aho aho ntitwakoze mu buryo eh, scientifique aho sinokubesha ariko turiko turaraba novuga nti mirongo icenda ni- n'ibice bikeya ku ijana nivyo wanje m- m- mvuze gutyo nti mirongo icenda n'ibice bikeya ku ijana ku nguru wundi yovuga mirongo icenda na bitanu umugwi w'igihugu ujejwe gutunganya ibiganiro hagati y'abarundi CNDI washinzwe haraheze amezi atandatu ugishirwaho wari ufise ikiringo c'amezi atandatu nyene iteko riwugenga rivuga ko uwo mugwi ushobora kongerwa ikiringo bikenewe ivyo vyamaze gukorwa Musenyi Justin Nzoyisaba amenyesha ko umugwi arongoye wongewe ikindi kiringo c'amezi atandatu nyene muri ico kiringo uwo mugwi ukaba utegekanya kuja gutunganiza ibiganiro i Buruseli mu gihugu c'Ububirigi ni mu ntumbero y'ukumviriza abarundi bari hanze y'igihugu umukuru wa CND yemeza ko n'abanyepolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi harimwo abari batunganije imyiyerekano yo kwiyamiriza ikingo ca gatatu ca perezida Nkurunziza nabo nyene batazokumirwa muri ivyo biganiro umugwi w'igihugu ujejwe ibiganiro hagati y'abarundi ugizwe n'abantu cumi na batanu abakenyezi ni batanu abagabo cumi muri bo abava mu bwoko bw'abahutu ni icenda abatutsi batanu n'umutwakazi umwe eroje uri kaneza bujumbura ijwi rya amerika
urakoze eroge tukiri kandi kuri inkuru turi kumwe na mushiyantahe dr jean minani akaba ari umukuru w'urunani senared mwiriwe neza dr jean minani
mwiriwe nkundi cyiza murakomeye
rero ndakomeye aho ndi Mhm. Eh, tutarinze kutesha akanya bariko baratwumviza rero nashaka cane cane mugira ico muvuze kuri izo ngingo mwumvise zimwe zimwe zashikirijwe n'abarundi muri vya biganiro bihuza abarundi hagati mu gihugu hari ingingo cane cane yuko umukuru w'igihugu eka atotwara ibiringo bibiri gusa haheze nk'imyaka itanu yogaruka iyo ngingo mwayakiri gute
twebwe ntibidutangaje kuko ubwambere na mbere uwo mugwi wasizeho na petero nkurunziza wenyene icyo yawushiriyeho cyari ico nyene kugira ngo bazohembe abarundi n'amakungu ko abarundi bonyene aribo ba- bamwisabiye ko yobandanya nk'umwami nako niya- niyapfa umuhungu bazomusubirire n'abuzuku bazomusubirire Ariko kuko i- niko tumwe turabibona ivyo ni ibintu vyasabwe n'abarundi mu manama baka umugaragaro minani muri ya afurika bita centre afrique igihe bukasa yavuga ngo niwe bukasa wa mbere amperere yatangiye kuba umwami hanyuma yigira amperere n'ubundi niko tumwe turabibona ahubwo ntibyantangaje kandi n'abarundi ntibatangaze na kamaramaza twari twiteze ariko ntibizoshoboka ariko ivyo ntibishikirizwa n'abarundi bo mu ntara zitandukanye bo mu migambwe itandukanye
ibyo si byo na gatoyi byarabonetse neza ko ku byo- ibyo biganiro byateguwe hagendamwo abo batumiye abo bashaka benshi bagenda bababwiye ibyo bavuga n'ibyo bakora abandi nabo barabima ijambo kugira ngo ntibagire icyo bavuga Eh, kuko tuvuga- ntibavuze abarundi benshi batagiye ntibavuze abarundi benshi babyanze bavuze ko ibyo bidashoboka twoba dusubiye inyuma cyane nk'ibirenge icyo gihe iyo ngingo yokwemerwa Noneho ku ngingo nayo abarundi dr minani ku ngingo bemeye neza.
ku ngingo ivuga ko nk'abasenateri cyane cyane bajya abakuru b'ibihugu babaye abasenateri badatowe n'abanyagihugu abanyagihugu basaba ko bovanwa mu nama nshingamateka no- nama nkenguzamateka I- aho muhavuga kwiki
ibyo bintu babihinda ibyo bari kosa na gatoya noneho ntibyohinduka kuko iyo ngingo yagiyeho bisabwe n'abarundi nyine bamwe bavuga ngo nibo bamwe barabihindura bavuga bati uwatwaye igihugu arakwiye guhabwa iteka igihe yoba akukurutse akazokwama afise iteka mu murundu ikibanza dr minani murazi uwundi mu- iteka yoguma abandanya a- aronka iteka ikibanza rero abantu biyumviriye abanyapolitike bose bagiye hamwe yarusha ko ari uko aba umukenguzamateka ushika ubuzima bwiwe bwose murazi muba muzi abandi bakenguzamateka abasenateri mu bindi bihugu boba bari mu nama nkenguzamateka batatowe n'abanyagihugu
ahandi hariho aho babashyira mu nama nkuru mpanuza murazi nko mu bufaransa bari muri bari mu yi- mu mu yindi nama babashyiramo murazi ah, ah, n'ahandi habiriho hariho babyita abasenateri mubwo babyita ibindi Eh, icyo reka- kimwe Eh, ku kindi kibazo nashaka ko muduha nk'umunota umwe dr minani ni ikibazo cerekeye eh, abanyagihugu basaba ko eh, hoba ubungane hagati y'umukuru w'igihugu eka ubutungane eka hamwe n'inamashingamateka izo nzego zose zikaba nk'izingana aho muhavuga kwiki akanya gato
ibyo twamye tubisaba kuva kera twese ko ubutungane bworonka ikibanza gikwiriye ariko ubwo butungane mu kuronka ikibanza gikwiriye ni butungane bukoreshwa n'umukuru w'igihugu bukoreshwa n'abari ku butegetsi bukaba ubutungane bwigenga koko niba ari ubutungane nk'ubwo turi ngo turabona ubu ntacyo biba bimaze n'ubundi ni bya bindi byo kugira umugambi umwe rudende akaba umukuru w'igihugu agatwara umugambwe nk'uko bigiye kuba ubu umugambi ugacubamo umwe rudende ikabu- bakawuza iyindi migambwe gukora hanyuma ubutungane buka- bugatwarwa n'uwo nyine mukuru w'igihugu igipolisi igatwarwa n'uwo mukuru w'igihugu intwaro intwaro nshingwabikorwa igatangwa- igatwarwa n'uwo mukuru w'igihugu bibaye gutyo ntacyo biba bimaze ntacyo biza guhindura dr jean minani Twebwe twavuga tuti twavuga tuti ubutungane koko bwige nabuce buronka ikibanza kimwe n'intwaro eh, nshingamategeko n'intwaro nshingwabikorwa dr jean minani eh, murongoye urunani senarede murakoze cyane gose ku kanya mwaduhanye
namwe murakoze
inyuma yaho leta y'uburundi ifatiye ingingo yuko atavymburwa bizosubira gushorwa mu gihugu kibanyi cy'u rwanda bivuye mu ntara c'ibitoki abanyagihugu baho na cane cane abarimyi amatomate ntibagira iyo bashorera umwimbu wabo bavuga ko iyo baronse abazigurira abazigura babaha amafaranga y'intica ntikize bigatuma bahomba baravye amafaranga bakoresheje mu kuzirima ni inkuru ya mugenzi wacu Evariste Nzikobanya
inyuma yaho abarinyi bo mu ntara c'ibitoke baburijwe gushorera umwimbu wabo mu gihugu kibanyi c'u rwanda bavuga ko batagifise aho bashorera umwimbu wabo abarira rukajana n'abarimyi b'itomate bavuga ko uwo zitaburiyeko agasesa azitanga ku mafaranga make ibibatera agahombo katagira uko kangana bagereranije n'amafaranga bakoresheje mu kuzirima uno murimyi w'itomate ntagira acira n'ayamira atera akamo ubushikiranganji bw'uburimyi kugira ico bufashije aha rero twebwe tukavuga tuti n'ubu turacyafise ikibazo none ubu ngubu ko n'agasoko twahora tujyana byanse ubu itomate ngira ngo hahiriwe aba- abatazirima mugabo abatazirima turagowe ubu abatazirima bazigura make mugabo twebwe ntimwibuka ko twazitanze ku mutahe muremure tuca tuguma dufise ikibazo enda rero nyakubahwa ni ukuri turakumye amashi turabinginze nimugifate mu minwe iki kibazo mugende ku ku nzego mushobora gucako zose twebwe turiteguye kurima nta ngorane n'imwe zogenda zibonetse ku bijyanye n'umwimbu w'umurimyi ngaha kuri rihinguriro umushikiranganji w'uburimyi n'ubworozi yari yishikiye ku mugwa mukuru w'intara c'ibitoke kwirabira ibibazo abarimyi bafise muri kino gihe gide rurema ashima ko abanyacibitoke bafise umwimbu mwiza ashikiriza ko ikibazo c'amatomate yimbuka ku bwinshi muri iyo ntara akabura isoko ko kiraje ishinga leta y'uburundi aha rero turazi yuko ikibazo cy'amatomati cyama cyavuzwe sibyo kayemwe kandi murayimbura bikwiye aha rero n'umukuru w'igihugu arabizi kandi twarabiganiriye ndamwemerera ko kuri iki kibazo cy'amatomati tuza tukacicarira mu kumva koko ko mudatamba mwirorera kandi ko imyitwarariko yanyu ari rwacu umushikiranganji w'uburimyi n'ubworozi kandi yarishikiye imparambo muri komine rugombo aho naho hubatse ihinguriro ry'amatomati ritarigera rikora inyuma y'imyaka itandatu ryubatswe n'ishirahamwe kapade umushikiranganji gide rurema yababajwe n'ingene abo muri kapade batari bahashitse kuri uyu wa kabiri kugira bugurure inyubakwa z'iryo hinguriro bagerageje kutubwira ibyo nibyo bamwe ati turafise amakenga abandi ati kumbure ririko riragurwa n'aba n'aba ariko icibonekeje ni uko abari bajejwe kwegera ababenegihugu mu kubahimiriza ngo iri hinguriro koko rikore rije mu ngiro mwabonye nta n'umwe yashitse ngaha ibi twabonye ko byateye agahinda abenegihugu hanyuma na twebwe nyene byatutumye twibaza ibibazo byinshi mwabonye ko twaje tugakorera ahantu hugaye umushikiranganji w'uburimyi n'ubworozi yemereye abanyacibitoke ko agiye kurondera vuba abo mw'ishirahamwe kapade kugira barabire hamwe ingene iryo hinguriro ry'amatomati ryotangura gukora i bujumbura evariste nzikobanyanka ijwi rya amerika
nshuti z'ijwi ry'amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
Eh, tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo y'ijwi ry'amerika risamanira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ubu naho ni umwanya w'ikiganiro ntorereye kazoza
amakuru makimina mbega uri mu maki kudakoma yo iminsi yose nk'aya mango sinkakaza ariko ndumviriza ntorere kazoza wumviriza ntorere kazoza yeee erega mwarasizwe ntorere kazoza
ntorere kazoza ni ikiganiro gica hirya no hino ibibazo bijanye n'amatora mu burundi reka n'inyifato ibereye imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na studio ijambo ntorere kazoza nturere kazoza
inshuti namwe bakunzi b'ibiganiro bya studio ijambo ndabaramukije nongera ndabaha ikaze muri cya kiyago cya politike ntorere kazoza jerome niyonzima ni jewe ndemesheje kino kiyago muti none uno munsi tugiye kuyaga iki inyishu ni mu kanya isasi nyakubahwa ndasabye ijambo ndasabye ijambo hora numa bangaho ndasabye ijambo erega ndafite icyo mvuga oya nta jambo ngaho webye ugira uvuge turabizi nta byubaka uvuga none si muri demokarasi amunyima ijambo sindi umunyapolitike ninde yahubwiye ngo abanyapolitike mwese mutereza kuvuga abanyagihugu ko batakwizeye ugomba kubanyaga ubutegetsi ngo ngwiki abatatowe nta jambo dufise muri demokarasi mutaduhaye ijambo tuzoryiha eh none demokarasi ni akajagari ngo muzokwiha ijambo muzobikora bibakore mudukome tubakomeretse ari ibyo muzohiga duhigure muzobumba tumena mwubake dusambure murahirahira tuzobereka ingene intama yambagwa uturusha abanywanyi muhaguruke duhaguruke mwiruke twiruke akazoruta kandi kakamire murabona
yemwe gayewe ndumiwe umva iyo mvugo y'abanyapolitike bacu mwabantu oya nukuri demokarasi y'ukuri ishingiye ku nama n'ingingo mw'abanyapolitike nimuhana ijambo muvugane umutima mu nda muvuge ibyubaka igihugu kuva hatanguye imari ku byerekeye ikiringo cy'umukuru w'igihugu mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu imbere y'amatora mu matora no kubandanya inyuma y'amatora harabaye ukutumva kumwe ibintu n'itituka ry'umutekano rimwe na rimwe rikaja riribonekeza kuva icyo gihe gushyika ubu abarundi ababanyi mu bihugu byo muri kano karere abo mu bihugu bigize ubumwe bwa afurika abo mu bihugu bigize ishyirahamwe ry'abanyaburaya mu ishyirahamwe mpuzamakungoni mu bihugu bisanzwe bifasha uburundi n'abandi bose bagumye bahuriza ku ijambo rimwe ko hakenewe ibiganiro byohuza abarundi bamwe bati twiganirire twebwe abarundi ibibazo bitwega ntituzona bitorera umuti abandi bati ibyo bavyiza habayemo umuhuza kandi ibiganiro bikabera aho bose bashobora kuvyitaba mbeho ibiganiro bibereye abarundi vyotunganywa gute bigatunganirizwa hehe abo vyitaba bobo boba bande kubera iki amakenga kuri ivyo biganiro abayafise yoba ashingiye hehe mbega intambamyi zishobora kubangamira ivyo biganiro nizihe cyane cyane rero hokogwa iki kugira ngo habeho ibiganiro bishobora kugarukana amahoro n'umutekano ku neza y'abarundi bose ngibyo bimwe mu byo tugiye guca ijya nino muri kino kiganiro nkaba nsubiye kuba ikaze
ntorere kazoza nturere kazoza mugitegurirwa na studio ijambo
abatumire turi kumwe muri kino kiyago cya politike ni batatu hari honorable victor burikukiye akaba ari icegera cy'umukuru w'umugambwe sendede fdd uri ku isonga ry'iri ku butegetsi honorable mwaramutse mwaramutse neza jero sanga muri kino kiyago cya politiki murakoze cyane murakoze namwe hari kandi honorable fenias nigaba akaba ari umuvugizi w'umugambwe saranya frodebu uri mu runani adese ikibiri honorable mwaramutse amahoro neza sangwe namwe muri kino kiyago cya politiki murakoze cyane murakoze namwe turi kumwe kandi na professeur Adolphe Sururu umwigisha muri za kaminuza akaba n'umuhinga mu vyerekeye imvugo iremesha professeur mwaramutse amahoro neza yewe sanga muri kino kiyago cha politiki murakoze cyane kumbure mu gutangura mpere kwa honorable mburikukiye Victor bicegera c'umukuru umugambwe CNDD FDD muri ko muraraba abantu bakeneye kwitaba ivyo biganiro ku ruhande rwa CNDD FDD mubona bo babande twebwe ku ruhande rw'iwacu nibaza ko hotumirwa imice yose y'abarundi bagenza ubuzima bw'igihugu murakoze abarundi bari hanze yego abarundi bari hanze rega benshi bagiye biturutse ku myuka ya politiki yagira bari bagiye bahunga kuva za taratu na kangahe indwi na kangahe umuntu yitwa umurundi wese ara- n'abahunze vuba barimwo abiyonkoye muri CNDD-FDD bobamwe yego kubera iki batobamo gusa turatandukanye ibintu twebwe muri CNDD-FDD yego kuko turi mu ntwaro ya demokarasi nk'umuntu ejo bundi yafashe im- agasohora ibigwanisha akagira agahereka inzego zitorewe n'abanyagihugu nibaza ko nk'uwo muntu atoba nko kuko n'ahandi duhemaze iminsi tubibona ingene bene abo bantu ahubwo baca baca banyarwa kubafatira ibihano naho ubundi abarundi bose b'imice yose y'ubuzima bw'igihugu abari hanze n'abari ha- n'abari mu gihugu nibaza ko botumirwa muri ibyo bigo nk'abo bagaragaje gutembagaza ubutegetsi rero ntibokwegera n'ahari imeza nibaza ko abo ikibanza cabo ari mu butungane ndahindukiye muri sahanya frodebu honorable Phineas birahumuritse numva byohumuriza gute kutemera ikiringo ca gatatu si ukuvuga ngo ucube umugwanyi oya kandi n'uburenganzira bw'umuntu kuko itegeko ico rivuga bwati itegeko ryanditse gutya je nshaka gukurikiza itegeko ubundi akavuga ati sindarikurikiza urumva rero abo bantu babiri iyo bahari uravyemera ariko nucuvuga ngo uwo muntu wese avuga ngo ariko nta mishamirano ihari imishamirano Wowe- wowe muri frode bushamiranye nawe muri politike irahari imishamirano ya politike imishamirano ya politike irahari none wovuga ngo ntihari gutega honorable ubona ko ubona ko mu gihugu ubona ko n'amakungu ariko avuga ati genda mu biganiro numva ko ari abantu None we ko bashamiranye turiko turaganira tudashamiranye kandi utemera ico kiringo sa ko turiko turaya wumva ntiduhuza ariko wumvise ko tudahuza Hari ivyo mudahuriza hari ivyo tudahuriza ko mugani ntidushamiranye politikema urumva ko hari ivyo tudahuriza ko Ah, uru nico gituma rero uvuga ati ivyo tudahuriza ko twicaye tubiganire aho nyene niho co duhuriza mwoganira ku biki barabitomoye neza bya politike birahari ibibazo by'ubutunzi birahari ibibazo by'ibwirizwa shingiro birahari rimwe ryatera impare ejo buhundi ibibazo bya arusha bamwe bavuga ati areba ariko barayihonyanga birahari ibibazo by'imibano birahari ibibazo ibibazo by'ubukene by'ikiringo yabivuze birahari navyo ibibazo by'ikiringo je nibaza ko ivyo twabirenganya amatora yarabaye ubu turi muri leta nibaza ko niyo leta yemera kuko yavuze ati iyo leta niyo yoza ku- kuganira n'abo bandi yifuza ko baganira ivyo biringo nibaza ko twabirenganye n'ukuri
honorable Phineas mu byo twoganira arabidondaguye hari ibyo byinshi mwahurije ko ku ku vy'ibiringo nibyo mwarenganye twabirenganye gute kandi hari n'ubu bavuga bati ntitubyemera none uremera ko hariho leta uno munsi leta itubahirije kubw'iryo nshingiro raba ingingo y'ijana na mirongo ibiri n'icyenda ivuga- ivuga abaja muri leta baribo ivyo oye tuzobiganira mu biganiro ehehe none kubera iki mushinga leta Muzagira mu biganiro.
ite- ite- itubahiriza bw'iryo nshingiro ati ibyo byose muzobiganira mu biganiro Eh, eh, urumva rero hakwi- hakwiye kujaho leta rero yubahiriza ibwirizwa nshingiro n'ivy'ikiringo mushaka ko bigaruka kandi mu biganiro none iyo ibwirizwa nshingiro ryahonyanzwe amasezerano rero agahonyangwa abantu bategereza kwicara bakabiganirako none se- wumva atari byo byiza kugira ngo turabe none ati iri tegeko ryarubahirije ntiryubahirijwe kubiganira numva nta kosa rinini none ko umugwi uhari ko umugwi uhari ibiganiro bikaba bisabwa umugwi uhari ujeje ibiganiro abashaka kuganira bakaba bari ishaka barifise habuze iki none kugira tuganire umugwi ni ukuma wawusizeho mwenyene ujya mugwi ni komisiyo tekinike yanyu reka aba banyapolitike ndabihoze professeur sururu birashoboka ko bahuriza ku rutonde rw'ivyoganirwako aba bantu yego biva mu biganiro kandi bakabaza abo abi- biraba urabona nk'aho ari babiri byugura yuko bashobora gushyiraho agenda y'ibyo bizoganirwa ariko ntangaruka kuri bamwe nyene baba bari muri muri iyo migwi nibo bubaza atawe bakumiriye imice yose ati mbega ikibabaje ikibabaje ni giki ikibateye impungenge ikute ikibateye gwaserera ni giki Eh, imigwi yose yavuze iki- iki- ikibababaza ku mutima ikibaremereye ikibaraje ishinge.
ikibaraje ishinge mwene aho nabo nyene nk'uko bavuga ko bavuga ko ari imigwi y'abahinga hazoba hariho abariko barabishira ku ariko gikaratasi nk'ubu ariko- ariko Eh.
nk'ubu u- uyu avuga ati ivy'ikiringo twarabirenganye na leta irahari hanyuma muri frode bona ati ivyo ikiringo nyene nico kibazo ahubwo nivyo dukwiye kuganira kuko biteye ku bintu n'ibwirizwa shingiro n'amasezerano mwumva bazoshobora guhuriza ku vyoganirwa Eh, be- bashobora guhuza kuko aba babiri bonyene nibabaza abantu abo nyene bazoba bitavye ivyo biganiro batumiye imigwi yose hari n'igihe bosanga ico- ico kibazo kirimwo canke kitarimwo basanze kirimwo ni vyiza kucicarira basanze kitarimwo n'amata yo babyaye amavuta ariko bo nyene kwabo bube natwebwe naho twojamwo twese tukaba bane nawe ukajamwo byogora ko tu- ni byiza guha rya jambo abo bibakiye bose mugabo atawe wakumiriye rikace ngira ko aho nyene iwawe nyene nkiri iwawe ugifite ijambo intambamyi zishobora kubangamira ibi biganiro by'abarundi n'izihe ego nari na- nibagije ibintu bine cyane cyane icya mbere niyo hotumirwamwo abantu batari mu mice yose ikindi cya kabiri niyo hizwe ibintu atari byo biraje ishinge abanyagihugu ikindi cya gatatu niyo ibyo musezeranye hakagira bamwe baca bagira ati eya ibyo bintu si uko byoja mu ngegero kandi mwari mwatumbereye Kutubahiriza ibyo musezeranye.
Eh, icya kane niyo uvuze ati reka data wanje ibi tubyemere muri aka kanya mugabo duce duhindukira tu- twihindukize tu Aha.
ibyo ni ibintu bine Bishobora biku- kubangamira.
bikunda kubangamira ibintu iyo ibiganiro bidateguwe neza kandi bidafise ihangiro ryiza urakoze honorable feneyasi aravuze ibintu bine bishobora kubangamira ibyo biganiro hari icyo wongera ko icyo nongera ko n- aba- abakoresha ibyo biganiro iyo ataba ari abantu bahurijwe ko ntabwo ibyo biganiro bishobora kugenda neza ntibyo kwizigirwa honorable buri kuki yavuze ibintu bine ubu nawe yongeye koko hari ikindi mugira muti kugira ibiganiro ntibigire intambamyi yabivuze neza porofeseri hano yavuze intambamyi kandi na jene usanga arizo nawe urazemera izo zine yego mu mwaka uca umuhuza sinacemera rwose kuko n'umuhuza ndibuka Ico umuhuza ntimugihurije ko mutamanyerere ingene yabamugoye ndibuka ari amasezerano aheruka cyane ya, ya, ya, mm, ya arusha umuhuza ntiyari ahari mbere abahuza benshi icyo gihe none ntihari abasinye n'amarezereve amakenga ukavuga ati ndabyemeye ndasinye mugabo ntanabyemeye kandi mu nguno munsi nibo ba mbere bagaruka kuvuga ko ari aba- ibyabona rwose bi- bishigikiye ayo masezerano jewe intambamyi rero nki- ndabi- ndabiraba jewe intambamyi novuga icambi intambamyi ya mbere ni ishaka rike ryabwo kwitaba ivyo biganiro intambamyi ni yabo bantu bashaka kuvuga mu izina ry'abanyagihugu hariho abantu batowe n'abanyagihugu uwo muntu ashaka kwigira umuhinga w'abanyagihugu batanamutumye iyo ni intambamyi ikomeye cane ariko ku bwanyu naho senaredi yoza nta nimba bafise ukuri bazoze mu biganiro biruguruye umugwi nibaza ko watanguye Professor Sururu hoko gwiki kugira ngo ibiganiro bibe ivy'ukuri kandi bishike ku ntumbero imeze neza izo ntambamyi ntizibemo icya mbere noshyira imbere ni uko hobanza hakagarukana umutekano kuri bose icya kabiri icya kabiri umutekano ubonetse hakaza abantu koko ba- ba- bafise ivyo bavuga mu bintu vya politike abo vyiga abo vyiga hariho abanyapolitike bariho benshi kandi cyane cyane tukaraba icotuma uburundi bwogorora kandi bukogorora kuri bose ntibwogorore kuri bamwe urakoze cyane ni no kuri uwo mwizero dusozereye ko kino kiyago cya politike nkengurukire abatumire twari kumwe nkengurukire Professor Adolphe Sururu ni umwigisha muri kaminuza akaba n'umuhinga mu by'inyigisho zerekeye imvugo iremesha ndagushimiye kuba witabye kino kiyago cya politike na jewe ndabashimiye Jerome nshimiye kandi honorable Victor Burikukiye ni cegera c'umukuru w'umugambwe CNDD-FDD uri kwisonga ryo ku butegetsi ndagushimiye kuba witabye kino kiyago cya politike urakoze ko wantumiye twizire ko nejo uzogaruka neza cyane urakoze cyane nshimiye kandi honorable Phineas Nigaba ni umuvugizi w'umugambwe Sahwane Frodebu uri mu runani ADC ikibiri wakoze kitaba kino kiyago cya politiki mwakoze nanjye kudutumira twizire ko namwe nejo muzogaruka emwe ku kiganiro cyo kugira ngo tuganire twogorore nubeje muzo dutumire tuzokwitaba nshimiye namwe mwahisemo gukurikirana kino kiganiro ntorere kazoza kandi mukunda ibiganiro bya studio ijambo Jerome Niyonzima naenda kiremesha igendi muroranirwe mu banyu no mu byanyu naho gutaha
cyari ikiganiro nturere kazoza ikiganiro gica hirya no hino ibibazo bijyanye n'amatora mu burundi n'inyifato ibereye imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na studio ijambo
inshuti mwese mukunda iradiyo ijwi ry'amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha tuboneyeho akanya ko gushimira enjeniyeri adufashe mu buhinga bw'ibyuma hamwe na mugenzi wacu innocent eh, kimenyi yadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese